muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Fidel niyo ngabo ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bafatanije n'amashirahamwe ategamiye leta bazindukiye mu myiyerekano bane bagura iduga ry'agaciro k'idolari mu gihugu cose Bon ubu ngubu ku isoko idolari riri kuvunjwa kuri 2600 francs umwe umwe rihagarariye nabwo buri muntu ari kuzamura ibiciro nk'uko ntashaka buri muntu afite igiciro cye
uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara ca Goma umunyamabanga mukuru wa ONU yasavye Uburusiya gusubira mu masezerano bavuyemwo ajanye e, n'ingano n'izindi intete zaturuka muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mwibahari yirabura indege ya gisivira yagize isanganye mu bumanuko bwa Sudani hitana abantu icenda barimwo abasirikare bane igitigiri cy'abantu basize ubuzima mw'isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kimaze gushika kuri mirongo itatu na batatu amakuru avugwa hirya no hino ku isi
ibi Antonio Guterres yabivugiye i Roma mu Butaliyani mu nama yiga ku kibazo cy'ibiribwa ku isi
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasabye Uburusiya gusubira mu masezerano bwavuyemwo ajanye n'ingano n'izindi nteto n'izindi ntete zava muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mwibahari yirabura idondido kuri inkuru na timishimwe Ibi Antonio Guterres yabivugiye i Roma mu Butaliyani mu nama yiga ku kibazo cy'ibiribwa ku isi yasabye Uburusiya gusubira muri aya masezerano yumvikanisha ko ibihugu bikennye ari byo bishobora kuzahababarira byishyura ikiguzi kiri hejuru uyu munsi kuwa mbere bukoresheje utudege tutagira abadereva Uburusiya bwagabye ibitero maze gusenya ububiko bw'ibinyampeke bwari hafi y'umugezi wa Danube ibi bitero byari bigambiriye kwangiza umuhanda ukoreshwa cyane werekeza mu murwa mukuru Kiev mu rwego rwo kwagura ikirere gikoreshwa n'Uburusiya ni ibikorwa byatangiye mu cyumweru gishize nyuma y'uko bwikuye mu masezerano ajyanye n'iyoherezwa ry'ibinyampeke binyura mu nyanja y'umukara kugeza ubu rero hari ubwoba butewe nuko ibiciro by'ibigori n'ingano bishobora gutumbagira bitewe n'ibitero byo mu ijoro ryakeye ibishobora kubangamira uburyo bwo kohereza ibikenewe mu mahanga
Zetim kuri iyo nkuru indege ya gisivile yagize isanganya mu bumanuko bwa Sudani hitana abantu icenda barimwo abasirikare bane ibindi kuri inkuru na Geoffrey Mutagoma Ivyo byatangajwe n'inzego za gisirikare muri Sudani zemeje ko umwana wari muri iyo ndege yashoboye kurokoka ihanuka ryayo ryabaye mu gihe hashize iminsi ijana Sudani iri mu ntambara ingabo za leta zirwana n'umutwe wa Rapid Support Forces wayigometseho iyi ntambara yateye abantu bararwa muri za miliyoni guhunga umukozi w'umwe mu miryango itanga imfashanyo ku mpunzi muri Sudani yatangaje ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko iminsi iri imbere ishobora kuzaba mibi kurusha abakora mu miryango ifasha izi mpunzi kandi babona ko intambara ibera muri Sudani muri iki gihe ishobora gukwira no mu karere kose tugushimire Geoffrey kuri iyo nkuru igitiri cy'abantu basize ubuzima mu isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kigeze kuri mirongo itatu na batatu Oriane itanga ishaka rabandanya iyi nkuru
Ico gitigiri ciyongereye inshuro zibiri ku cari kizwi mu gihe abajejwe gutabara imbabare bakiriko bararondera abandi bantu bashobora kuba baguye muri iryo sanganya. Celestine Ketcha Cortez, umushikiranganji ajejwe inyubakwa n'iterambere ry'uburaro, amenyesha ko abantu bashika kuri 33 bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu isenyagurika ry'iyo nyubakwa y'amagorofa ane. Ivyo vyabaye mu gisagara ca mbere kinini muri ico gihugu Idwala ejo ku munsi w'Imana. Korte avuga ko ibiziga by'abo bantu byatowe mu gitondo cyo kuri uno wa mbere kandi ko abandi bantu bitavye Imana bageze ku bitaro yongeye ko abandi mirongo ibiri bakomeretse bikomeye kandi ko ubuzima bwabo bugeramiwe Lieutenant Colonel Abdel Kadri umukuru w'ibiro bijejwe isanganya n'imiriro avuga ko iyo nyubakwa yasenyutse iri mu kigwati ca Ndogbo akavuga ko muri ico kigwati bamubwiye ko iyo nyubakwa yari ishaje cyane kandi yari ifise imigaga myinshi imbere y'uko isenyagurika umukuru w'igihugu Paul Biya yasavye umushikiranganje ajejwe inyubakwa gusuzuma ivyononekaye inyubakwa zirasenyagurika cyane idwala rimwe na rimwe bitewe n'ihindagurika ry'ibihe harimwo n'isenyagurika ry'imisozi
umugwiza tunze akomeye cyane ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika Elon Musk aherutse kugura urubuga rwa Twitter yashize ahagaragara ikimenyetso gishasha kiranga urwo rubuga inyoni y'ubururu yari hasanzwe iruranga iruranga yasubirijwe n'ikimenyetso ci ca c'urudome X ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Geoffrey Mutagoma umuherwe Elon Musk yabikoze mu rwego rwo kuvugurura imikorere y'uru rubuga mpuzambaga yaguze miliyari mirongo ine n'enye z'amadolari y'Amerika umwaka ushize Musk yahinduye ikimenyetso cya Twitter bwa mbere ku rubuga rwe agaragaza inyuguti ya X y'ibara ry'umweru wanditse mu mukara yahise asohora icyo kimenyetso gishya giteganijwe no kuzahindurwa ku biro bikuru bya Twitter biri i San Francisco muri leta ya California hano muri Amerika abasanzwe ku rubuga rwa Twitter bafunguye bakoresheje mudasobwa nini zikoreshwa mu biro ubu batangiye kubona ikimenyetso gishya cya X ariko kuri telefoni zisanzwe haracyariho inyoni y'ubururu kuri ubu urubuga rwa X akadomo com rwahujwe n'urwa Twitter akadomo com mu gihe hasigaye igihe gito ngo uru rwa nyuma rukurweho burundu ivugururamikorere kuri uru rubuga riri mu migambi miremire Musk rufitiye yo gushyiraho uburyo rwakora imirimo mishya inyuranye irimo guhamagara kuri videwo kwandikirana bisanzwe gukwirakwiza amashusho no kwishyurana ibi bijya gusa n'ibikorwa n'urubuga rw'abashinwa rwitwa WeChat asubiza ku kibazo cy'inyito y'ibizandikwa kuri uru rubuga rushya ubusanzwe byitwaga tweets mu rurimi rw'icyongereza Musk yavuze ko noneho bigiye kuzitwa X's inyuguti ya X ntabwo ari nshya mu bucuruzi bw'umuherwe Elon Musk asanganywe n'ikigo cy'ikoranabuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere cyitwa SpaceX mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda yatangiye ubucuruzi nabwo yahaye izina rya X akadomo com gusa abahanga baravuga ko iri zina rishya rizagora abari basanzwe bakoresha urubuga rwa Twitter bari bamaze iminsi barambagiza izindi mbuga mpuzambaga bazarusimbuza nyuma y'amavugurura atari make Musk yari amaze iminsi akora kuri Twitter
radiyo ijwi rya amerika bandanya kuvugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri internet we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho mu gisagara ca Goma mu buseruko bw'igihugu abanyagihugu bafatanije n'amashirahamwe ategamiye leta bazindukiye mu myiyerekano banegura iduga ry'agaciro k'idora mu gihugu cose inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera adufitiye iyo myigaragambyo yatangiye agana saa kumi n'ebyiri za mu gitondo mu bice bitandukanye bigize uyu mujyi abigaragambya bateraga amabuye mu muhanda banga kuhagira imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga cyose kinyura muri uyu muhanda mugari uva Gomuja Sake mu teritwari ya Masisi muri karitsiye za Ndosho Katoyi na Mugunga zimwe mu zigize komine ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma hari abantu hafi magana abiri bari bitabiriye ubutumwa bwo kwigaragambya iyi myigaragambyo yatumijwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu sosiyete sivile yo mu mujyi wa Goma abaturage nabo biyongeramo abigaragambya barinubira izamuka ry'idolari ry'abanyamerika kurusha ifaranga rya Kongo ku isoko mu kwezi kwa kane gushize idolari ry'abanyamerika ryavunjwaga amafaranga y'amakongomani ibihumbi bibiri rirazamuka rigera ku bihumbi bibiri magana abiri na bibiri magana ane ukwezi kwa karindwi gutangira rigeze ku bihumbi bibiri magana atandatu abanyekongo bamwe bavuga ko ibi biterwa n'uko hari ibihingwa byavaga mu teritwari ya Masisi na Rucuru bitakigera mu mujyi wa Goma n'ahandi kubera impamvu zirimo intambara bamwe mu boradi ijwi rya Amerika ryabashije kuvugisha muri imyigaragambyo ahitwa Majengo bagize bati leo tulifanya hii manifestation kuambia guvernema ubu ngubu turi mu myigaragambyo mu rwego rwo kubwira guverinoma yacu ishyireho politiki nziza y'ubukungu n'imari ko ntabwo byumvikana ukuntu twebwe abaturage twatangira kuvunja idolari mu bihumbi bibiri magana atandatu kandi turi mu gihugu cyacu ibyo ntabwo tubyumva rwose abayobozi nibatubwire niba babinaniwe twebwe dushyireho abayobozi bazabishobora kuko ubu ngubu icyo dukeneye ni ukubona amafaranga yacu y'amakongomani n'ayagira agaciro abari bateguye imyigaragambyo bahamagariye abantu bose kuyitabira mu masaha yose ya mu gitondo ariko uyu mugambi ntiwabahiriye kuko ahagana saa mbiri za mu gitondo abashinzwe umutekano boherejwe ku bwinshi mu duce twaberaga iyo myigaragambyo abari bayirimo mu gace ka ndosho bose bahise bashwiragizwa na polisi y'igihugu ihita yerekeza mu tundi duce saa tatu n'igice za mu gitondo akazi katangiye gukorwa abaturage bari muri iyi myigaragambyo baravuga ko babangamiwe cyane no kubona amafaranga y'amakongomani atarimo kugira agaciro ku isoko ubuyobozi turabusaba ko turwaneho imanura idolari wenda turebe ko ryasubira wenda hasi cyane wenda byadufasha ku- kongera kuzamura ubuzima tukareba ko twabaho neza uri kujya mu isoko no kugura itomate ngo ibiko mu andolari ibintu byarazamutse abacuruzi mu masoko nabo bavuga ko barimo guhura n'ingaruka mbi zo kuzamuka kw'idolari uyu ni Lucien Zawadi umwe muri bo tumusanze muri butike iri muri Keshero imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma idolari ryahenze cyane ibintu byadukomeranye bisa sinzi ukuntu turakora uri gusanga mbese ubuzima bwacu bwahungabanye biturukanye n'iryo dorari ukuntu riri kuzamuka buri munsi bo ubu ngubu ku isoko idolari riri kuvunjwa kuri demire sisa fura demire senkisa demire sisa fura umuntu umwe rihagarariye nabwo buri muntu ari kuzamura ibiciro nk'uko ntashaka buri muntu afite igiciro cye kuzamuka kw'idolari birimo gutera izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku rwego rwo hejuru bigatuma ababyeyi nabo bigunga niko Filemo Hakizimana atubwira ryahereye muri demire rirazamuka none ngo ryenda gusimbira muri turuwa mili fura kongole ino dukunze gukoresha amafaranga y'amakongomani amadolari ntabwo tuyamenyeye cyane ubwo ngo uri kugenda waba ugiye kugura akantu mu isoko wagera mu isoko bakubwira aho idolari rihagaze ufite amafaranga y'amakongomani cyo wari uragura nko kuri di mili fura kongole bakubwira ngo ni mu madolari ya di mili fura wayitanga ukabona nta n'ikiguze ugasubirira yaho ngaho ababyeyi bari kujya guhaha nta kintu bari gucyura hejuru ko idolari ryatuyobeye buri bantu hose ngo bari kurara inzara ubu abaturage baribaza ibibazo bitandukanye ku byerekeranye n'izamuka ry'idolari ese byaba biterwa n'iki profeseri rajab juma david ni umuhanga akaba n'umwarimu wigisha iby'ubukungu n'imari muri kaminuza zitandukanye zo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibi byerekana ko nta gitutu kibaho mu bigo bya leta ntabwo mbaye uwa mbere wo kubivuga kuko ni ibintu bigaragara muri kongo ni ahantu ushobora kubyuka ugashyiraho igiciro kandi ababigiramo uruhare cyane ni abayobozi ubwo rero urumva mu gihe abayobozi badafata iki kibazo cy'idolari kuzamuka gutya nk'icyabo ntabwo ibiciro byamanuka ni ukuvuga ngo ubwo rero idolari ntiryabura kuzamuka murabizi dufite n'amabuye y'agaciro menshi ubu muri kongo idolari riravunjwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri magana atandatu kugeza ku bihumbi bibiri magana arindwi ku masoko yose yo mu gihugu minisiteri y'ubukungu n'imari muri kongo nta- nta kiratangaza kugeza ubu ku bijyananye n'ikibazo cy'amadolari ku isoko jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu rwanda kazoza justin yahora yari aherutse kwimikwa nk'umutware w'abakono yakuweho gihutihuti anasaba imbabazi ku makosa bakoze bategura ibirori byamwimitse yimikwa ryiwe yariyamirijwe eh, n'umugambwe uri ku butegetsi mu rwanda fpr inkotanyi asumta kaboyi adufitiye iyi nkuru abahanga mu by'amateka bavuga ko abakona ari ubwoko bw'abanyarwanda nk'uko bavuga abasinga abanyiginya abatsobe n'abandi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi nibwo humvikanye ko kazoza jise yimitswe nk'umukuru wo mu bwoko bw'abakono umunyamateka fayida jean damascene yasobanurira ijwi rya amerika iby'ubwoko bw'abakono abakono ni ubwoko buzi mu rwanda kandi bukomeye abakono bose bahurira ku maraso y'umuntu bita mukono niwe bakomokaho bakitwa abakono ubwo rero abakono baka- bakaba abavandimwe ba- ba- b'abega kuko abega bakomoka kuri serwega bakaba abavandimwe b'abaha kuko abaha bakomoka kuri muha urumva ko u rwanda rwategekwaga n'abanyiginya urabizi abantu b'u rwanda bari abanyiginya kandi umwami asimburwa n'umuhungu we. ubwo bivuze ko abami bose b'u rwanda bari abanyiginya kuko umwami asimburwa n'umuhungu wenyine birumvikana ubwo urumva ko ubwo bwoko ntibuhinduka rero baravuga bati ubwo abanyiginya muri abami rero indi mirimo ikomeye yo mu- yo mu gihugu yose igomba kuva mu bundi bwoko ni muri ubwo buryo rero abagabekazi kandi umugabekazi yabaga ari nyina w'umwami bategekana n'umwami ndetse bari no kuri ranka imwe baringaniye bareshya bafite n'icyubahiro kimwe ubwo rero mu ba- mu ba- mu- mu bwoko bwatangaga abagabekazi mu rwanda ni ukuvuga ngo bwatangaga abagore b'abami bazanavamo abagabekazi harimo n'abakono ndetse banakomeye cyane iyi mikwa rya kazoza ryabereye mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru ku itariki ya cyenda y'uku kwezi bibirori byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubutegetsi bakomoka mu bwoko bw'abakono ndetse n'abandi bashyitsi nk'uko abari babyitabiriye babisobanuye mu nama nyunguranabitekerezo yatumijwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi kuri iki cyumweru ibi birori byaje gukurikirana n'uko umuryango wa FPR Inkotanyi ubyamaganye mu itangazo wasohoye ku itariki ya 18 z'uku kwezi umuryango wa FPR Inkotanyi wavuze ko abitabiriye ibi birori banyuranije n'ubumwe bw'abanyarwanda ibi byakurikiwe n'imbabazi za bamwe mu bari bitabiriye ibyo birori ku isonga humvikanye wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney abandi bari bitabiriye ibi birori bumvikanye basaba imbabazi mu nama yateguwe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi Kazoza Justin wari wimitswe nk'umutware w'abakono imyanzuro y'inama yemeje ko akurwa kuri ubwo butware kuko bihabanye n'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse asaba imbabazi imbere y'abanyamuryango ba FPR basaga magana inani ndasaba imbabazi ibintu irenga bibiri byatumye nko mu makosa nabo twari kumwe ikosa rya mbere ni ukudashishoza ikosa rya kabiri ni ukutareba kure ndetse nk'uko n'abandi babigarutseho no kwibagirwa vuba amateka yacu tukajya mu bintu twita ko ari byiza ariko mu by'ukuri bitewe n'ubushishozi buke twagize bishobora gusubiza igihugu cyacu habi inama nyunguranabitekerezo yateguwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi yari ifite insanganyamatsiko yo kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda gusa ikibazo cy'inama yimikiwemo umutware w'abakono nicyo cyagarutsweho na benshi visi perezida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Imana Console yavuze ko umuryango wa FPR utakwemera abashaka kongera gukurura amacakubiri twakagombye kuba twemera ko ibyuho nk'ibyo twabonye by'abakono bikomeza kuba mu gihugu cyacu turebera mu bitabiriye inama yashyizeho umutware w'abakono harimo na visi perezida w'umutwe wa sena madamu nyirasafari esperance nawe yasabye imbabazi mu ruhame agaragaza ko yitabiriye umuhango wo kwimuka umutware w'abakono nk'inshuti wari ugiye kwimikwa yavuze ko mu buzima busanzwe atari umukono mujyanama wa perezida wa repubulika mu by'umutekano jenerali james kabarebe yavuze ko kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ari uko hari amakuru ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda bwamenye ko hari abasirikare batatu bafite ipeti rya koroneri bakitabiriye ni abakono ejo ni abashambo ejo bundi ni bande ni abasinga igihugu kikongera kikajyamo ibice ubwo iyo byaje mu gisirikare buri muntu areba be ushaka kwikiza runaka ni abakoresha igihugu nka gisenyi iyi nkuru imaze iminsi ivugwa bamwe bagaragaza ko nta kibazo gihari cyo kuba abantu bakora inama abandi bakerekana ko bakoze amakosa umunyamategeko murangwa faustin wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda yagaragaje ko nta cyaha bakoze mu rwego rw'amategeko ubisesenguye yenda ushobora kugenda ukabikuramo ibyaha ariko nibwira yuko kuri uru rwego ntabwo ari ikibazo cy'ibyaha bakoze cyangwa se cy'ibikorwa bigize ibyaha ahubwo ni uko batatiye amahame y'umuryango wose wahuriyemo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ubwo yari yitabiriye inama ya fpr inkotanyi nawe yagaragaje ko n'ubwo ibipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge bugeze kuri mirongo icyenda na kane ku ijana ko hatabayeho kugenzura icyo ari cyo cyose cyabaca muri bumwe ibipimo bikaba byasubira inyuma kazoza jisitiri wari wimitswe nk'umutware w'abakono yari asanzwe ari umunyamuryango wa fpr inkotanyi asanzwe ari rwiyemezamirimo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
abarimyi barimira mu myonga y'imakamba yegereye urugomero ruri mu gice cya munyika ahagabura amakomine ya mabanda na makamba mu ntara ya makamba barahangayikishijwe n'uko urwo rugomero rwabomotse abo barimyi bavuga ko iyo ngorane ituma atamwimbu uboneka bakaba bageramiwe n'inzara inkuru ya tiyerive ndayishimiye i kigali akamaro kangaha mu munyika twarima gaceri none ubu haramaze kuma nta mazi tukironka twe nta kindi kintu dutaka nibatwugururire baraje ibicafu byagiye by'ibisenyi byaramaze kugara baraje inzugi zose zariyugaye barabomoye rubomora aho bagwahuriye aho bagwahuriye ruzi abo ni abirimizi bari basanzwe barimira mu myonga yegereye urugomero rw'amazi ruri mu gice ca munyika ahagabura amakomine ya mabanda na makamba aho bagwifashisha mu kuvomera imirima yabo bakahavana umwimbu ushimishije urwo rugomero rwatanguye kubomoka inyuma yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri bitewe n'inkukura nyinshi yava mu mazu y'abantu na n'ahandi kuko rutasubiye gutunganywa no kwitabwaho guhera ico gihe nk'uko amakuru dukura ngaho abivuga abo barimyi barimira muri iyo myonga nta gitigiri cabo kizwi neza gusa bava mu bice by'amakomine abiri yegereye urwo rugomero ariyo mabanda n'amakamba abaganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko urwo rugomero rwari rubafatiye runini rero rwarahabomoye rusubira muri nyina twaratera umuceri dukuyeho umuceri tugatera ibijumbu tugatera ibigori tugatera ibiharagi none ubu nta na kimwe rero dutera atari akajumbu gusa byavuye ku bukame bw'amazi barage zarasisye turabura icyo dufasha Eh, abo barimyi kandi bafise akababaro ko bagiye kwicwa n'inzara inzara iratwishe abandi bariye agaceri natwe turuko abapapa bamwe bomotse ababyeyi kandi abana birwarana ati none mama muduhiki byimbuka kabisa ku bijumu ku biharagi ku bigori n'aborora intutse intori amashu irengarenga nta kintu cyakena ariko ubu ni ukame gusa twarimbura cyane cyane kabisa ntitwidoda none tujya tubabane nk'aya makamba yari iya mbere ku bintu by'injya niyo ya mbere yari ihari bujumbura yose intara zose zaza gusumira makamba nuko n'abanyagihugu ubu ntibaronka ibyo imyimbu ba- ba- bashobora kwifasha mu ngo zabo n'imiryango yabo banavuga ko n'abagoronome b'indimo batakiza kuraba ikibazo kiri muri ako gace bagasaba ko ubuyobozi bwobagarukira ko bugakurikirana ico kibazo mu gihe ca vuba ahandi n'amashamba baraheberanye uko nyene ata kintu bakoreramo cyo kwitwa ngo umuceri nk'abakurikirana aka karere k'aha hantu bitwa ko bo bari n'abagoronome twe ntitubona mbere ko n'abagoronome baki- bakibaho bakivugwa abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuganye na elias nzoyisenga umuyobozi atwara igisata co gutunganya amatongo kuvomera imyonga no gukingira isi ndimwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'amakamba nawe yemeza ko uwo mwonga ugeramiwe n'ibura ry'amazi ariko ko hari ibiriko birakogwa atunganywa ni kera ubu u uwo mwonga ntiwifashe neza kuko eh, ibikoresho bimwe bimwe vyagiye biravaho icyizere kiriho ni uko eh, abafundi ba bepeyaye bakoranye n'abarimyi tuguma twitanga kugira ngo turabe yuko eh, abarimyi bokoroherwa boronka amazi kugira ngo kumbure bimbi- bimbure Gusa kandi Elias Nzoyisenga amenyesha ko kugira ngo urwo rugomero rusubire gukora neza hakenewe izindi nguvu z'abagira neza.
turiko turadodora ahatandukanye kugira turabe yuko eh, hoboneka umugira neza uwoza kugira ngo adufashe ahantu hasubigwemwo hatunganywe gushasha canke naho bahatunganye bikwiri- bakurikije uko hari hameze eh, turamaze kuronka umugira neza umwe Uwo muyobozi yemeza kandi ko bafise uruhombo runini cane kuko ivyari bisanzwe vyimbuka muri uwo mwonga hakoreshejwe urwo rugomero mu kubivomera birimwo umuceri, ibigori, imboga zitandukanye n'ibijumbu vyagaburira intara nyinshi.
abantu urumva hi- himbuka cane harimbuka gose ivyimburwa vyava ngaha ntivyagaburirwa province ya makamba igisagara ca makamba gusa vyaraja no mu ntara duhana imbibe za rumonge rumonge cane cane na rutana urumva yuko ari ubuhombe buniniya Uwo mwonga uri hagati y'amakomine abiri ariyo Mabanda na Makamba mu ntara ya Makamba ungana na hegitari amajana atandatu na mirongo itatu watanguye gutunganywa guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri gushika ubu rero ubushikiranganji bw'uburimyi butangaza ko uwo mwonga ugeramiwe kuko udaherutse gutunganywa ndetse n'inkukura ikaba yarasongeye isibe uwo mwonga kandi wari usanzwe wimbukamwo ibiribwa mu masizeni atatu none ubu himbuka isizeni imwe gusa nk'uko umuyobozi Elias abivuga abaserukira ubushikiranganji bw'uburimyi muri iyo ntara banemeza ko atari urwo rugomero gusa rwankiritse muri iyo ntara y'amakamba kuko hari n'izindi ziri mu bibanza bitandukanye gusa bakavuga ko aho handi hari aho bikigendeka kuko bagerageje gusanasana Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali urakoze tiyariva kuri iyo nkuru umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Domine Banyanki- Banyankimbona aha yahagaritse mu kiringo c'amezi abiri abacamanza batatu baheruka guhanisha umunyororo guhanishwa umunyororo w'umwaka umunyeshure wo mu ntara ya Kirundo mu buraruko Domine Banyankibona Banyankimbona murantunga yafashe iyo ngingo eh, kuri uyu w'Imana urangiye avuga ko ari igihano gitegekanijwe n'amategeko y'akazi mu ndwi irangiye perezida Evariste Ndayishimiye yari yu- yumvikanye avuga n'agashavu kenshi kuri iki kibazo yise akamaramaza maze ahamagarira abo bacamanza gutanga imihoho iyi nkuru tuyishikirizwa na Eloge Wirikaneza abahagaritse bose uko ari batatu n'abagabo bakora muri sentare nkuru y'intara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi ni benoit ntisumbwa jean pierre sikubwayo na joel nibizi ingingo yo kubahagarika yatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane kuri uyu wa mungu bahagaritswe inyuma yo guhanisha umunyororo w'umwaka umwe umwana w'umunyeshure yitwa christine ndayishimiye bamwagiriza ko yamenye amabanga y'akazi hari kwa cumi na kabiri uku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni nyuma y'urugendo umushikiranganji yajeje ico gisata yari yakoze ku munsi wa kane w'indwi iheze aho mu kirundo domine abanyankibona avuga ko ibyabaye ari gusamara ibyo twabonye ni uko mu ngingo bafashe igakwira isi yose ni uko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ibyumviro bikwiye rero twabahaye impanuro y'uko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye David Ninganza icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojepae ryitaho agateka k'abana mu Burundi avuga ko yabaje kubona ari umushikiranganji arinda kwisidukira aja mu ntara yabayemwo amabi akorerwa abana kandi hari izindi nzego yabwije urya Amerika ko bikunze kuba kenshi birababaje ko bijya vyabaye ubwa mbere wo kugira ngo umwana agire ingorane kugeza ari umushikiranganji avi Bujumbura agiye mu ntara gufata ingingo bica bigaragara ko ababa ngaho ataco baba bariko barakora twayibonye kuri rya ishuri cyangwa muri rya komine ariko twebwe tuba muri ibi byama kurya ahatari hake ahatari hake abana baratabaza abavyeyi baratabaza mbere ngiriyeho gushimira ibimenyesha amakuru nibyo byatumye abategetsi bo hejuru bashobora kwisidukira kugira barabe ako kamaramazi kuko abategetsi bo muri ako karere bo muri iyo ntara bo muri iyo komine ntaco bari bakoze n'inganda cegera c'umukuru wa sojepaye yemeza ko mu mashure menshi abana b'abigeme bashurashuzwa n'abayobozi canke abarimu hagahanwa uwakorewe icaha turafise ingorane z'urunani mu mabi mu runani twita solidarite negative cyane cyane ku bantu bari mu ntwaro usanga aba opeji abajejwe intwaro ba musane abamajisira barateramana hamwe bicarana hamwe bagasamara ugasanga umwe wese yibagiye kuco ajejwe ahatari hake turamaze kubibona twarabibonye nk'umwigisha aterinda abana aho kumutunganiriza baciye urubanza urubanza rwa sivile kandi yari penale twarabonye aho umuyobozi yiruka inyuma y'abana ugaca usanga abo bana barirukanywe burundu n'uwo muyobozi nyene na conseil de discipline imwe navuga igwego rwose rukoranywa abigisha atamatoza bagize ntibyari bikwiye ko hari umuyobozi yosewugira icaha nk'ico ibi perezida Evariste Ndayishimiye yari yavyidoza cyane n'agashavu kenshi mu ndwi heze ari mu ntara ya Karusi nta mucamanza w'urucangero hariho ubumanza je mbona abaza mu bantu kwitwa yuko ari umubyizi amategeko oya namwe mumbarire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo bamenya amabanga y'akazi aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagacavuga ngo uwo mwana ni wari mwikoze nibyo ariko nibonera ubunyene nta kinyoma kirimo umurezi asambanya umwana mu gace kuvuga ngo ngo umwana ngo niwe yasambanya ibyo bintu birabaho iyo umwuga wakunanira wowe reba abantu bari nk'umukuru w'igihugu umunsi ujana neza cyangwa ibinyoma kubera iki mudashobora gutanga hoho iyo mwabaye mutabishobora nta kwitereka ati mudashobora umva yuko udashobora guhagararira amategeko bihereye umupasoni banyankimbona nawe yavuga ko agiye kugwiza impanuro ko bakorana ibiriko biraba ngaha navyumvise nabitahuye bizotuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangura ku mbuga nkoranyambaga abatari bake banditse bavuga ko igihano abacamanza bo mu kirundo bahawe kidendanye nikosa bari bakoze ryo kurenganya umuyabaga ari umwaka wa nyuma w'ishure rya mugendo muri komine ntega mu ntara ya kirundo mu gisata c'indimi abandi bagabo batatu wahoze ari umuyobozi w'iryo shure ujejwe ivyigwa n'umwarimu barungitswe mw'ibohero rikuru rya ngozi aho christine ndayishimiye yaraye hagati y'itariki ya cumi na gatatu na cumi na gatandatu gatatu z'uku kwezi eroje uri kaneza ijwi rya amerika
tugushimire eroje kuri iyo nkuru imbere kudusezerana tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye Uburusiya gusubira mu masezerano bwavuyemwo ajanye n'intete zaturuka muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mu ibahari yirabura indege ya gisivili yagize isanganya mu bumanuko bwa Sudani ihitana abantu icenda barimo abasirikare bane igitigiri cy'abantu basize ubuzima mu isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kimaze gushika kuri mirongo itatu na batatu nshuti rero mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye ku kuri iyi saha aha nihagarukiye dushimira abagize uruhara rwose ngo ategurwe uwafashe amajwi akayegeranya ni Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo wahagarikiye ibiganiro ni Eddie Gwema turabasezeraho tubifuriza amahoro no kugira ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika Thank you.